hii ni Radio Sauti ya Amerika. Radio Sauti ya Amerika iva kuri Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti mwese muduteze amatwi, ndabaramukije mwiriwe neza hano muri studio ya gatanu, muri kumwe na Fide Niyongabo na Oriane Itangishaka. Ndabaramukije nanjye ndabifuriza kaze mu biganiro vyo kuri ino saha ninomba abanyepolitiki batashe twe rwose turi mu makambi turi imbere yica ni inkuru nka bisho ryacu badusumbye kuri no kubona
uwo ni umwe mu barundi bahungiye mu gihugu cya tanzania asaba abanyepolitike bazoja mu biganiro ya rushap gushyira imbere inyungu z'igihugu kugira haboneke amahoro maze basubire gutahuka mu gihugu cyabo umwiyahuzi yiturikije na bombe yica abantu umunani uno munsi wa kane mu buseruko bw'igihugu cya afghanistan akomeretsa abandi cumi na batandatu
muri afurika naho mugabe yemerewe kutazokurikiranwa n'amategeko hama emerson munangangwa agiye kumusubirira yemeye kuzoshikana abanyagihugu ku bumwe n'amajambere
ishyirahamwe mpuzamakungu onu ryatangaje uno munsi wa kane ko ribabajwe no gusubira kwiyongera kw'iryozwa ry'agateka ka muntu rikorerwa muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo
kuri uno munsi wo gushima wiswe thanksgiving nta muri amerika perezida trump yashikirije ijambo ku basirikare ba amerika bari ku isi yose aya makuru hamwe n'ayandi avugwa hirya no hino ku isi no mu karere k'ibiyaga binini twayabateguriye mwese mugume ku maradiyo yanyu duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tubanze muri afurika robert mugabe yahoze ari umukuru w'igihugu cya zimbabwe kumwe n'umutambukanyi wiwe grace mugabe bemerewe kutazokurikiranwa n'amategeko icyo bita immunite mu gifaransa ivyo biremezwa n'umutegetsi mu mugambwe wa zanu pf mugabe avamwo ni mu gihe mugabe yari mu biganiro by'umwumvikano n'abasirikare bakuru bakuru hamwe n'abandi banyepolitike ku buzima bwiwe inyuma y'imyaka mirongo itatu n'indwi yari ari ku butegetsi ahandi naho tukivuga kuri zimbabwe uno munsi mbere y'uko arahira umumabanga y'umukuru w'igihugu emerson mnangagwa atangaza ko azoshikana abanyagihugu ba zimbabwe ku bumwe n'amajambere ivyo yabishikirije yabishikirije abanyagihugu hejuru ku munsi wa gatatu aho yari agarutse mu gihugu inyuma yaho yari yarahunze igihugu ni nyuma kandi yaho robert mugabe wahoze ari umukuru w'igihugu ikiringo kitari gito muri zimbabwe yari atanze imihoho mugabe yari yarabogoje mnangagwa mu mabanga yiwe y'icegera c'umukuru w'igihugu mnangagwa yabwiye abanyagihugu ati ndasavye abanyagihugu bose bafise umutima wo gukunda igihugu cabo kuza dukorere hamwe ati nta muntu n'umwe haruta uwundi twese turi abanyezimbabwe inama nshingamateka ya zimbabwe itangaza ko mnangagwa hazorahira icese mu mabanga y'umukuru w'igihugu ejo ku munsi wa gatanu
radiyo ijwi rya amerika i washington dc ni inkuru yerekeye afurika ishyirahamwe mpuzamakungu onu ryatangaje uno munsi wa kane ko ribabajwe no gusubira kwiyongera kw'icyozwa ry'agateka ka muntu rikorerwa muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ishyirahamwe onu ifatira ku cegeranyo uh, cagirizwa igipolisi n'igisirikare ku ruhara runini kuri iryo tyozwa ry'agateka ka muntu ibiro vy'ishirahamwe oni muri congo monisco ryatohoje uh, ityozwa ry'agateka ka muntu ryakozwe inshuro zitari nke mu gihugu mu kwezi kw'icumi harimwo ubwicanyi ndengerabutungane no gufata abafasoni n'abigeme ku nguvu ibiro monisco bimenyesha ko iryozwa ry'agateka ka muntu muri congo ryiyongeye ibice mirongo itandatu ku ijana mu mezi abiri ibiro vy'ishyirahamwe onu bijejwe agateka ka muntu bimenyesha ko igipolisi n'igisirikare hamwe n'izindi nzego zijejwe umutekano aribyo vyagize uruhara runini cyane muri iryo tyozwa ry'agateka ka muntu hariho ubwicanyi ndengirabutungane bwakozwe ku bantu mirongo itanu na batandatu iyo raporo yagiriza kandi imigwi yitwaje ibigwanisho mu gihugu ko nayo nyene yatyoje inshuro zitari nke agateka ka muntu ibirenga ibice mirongo itandatu ku ijana vy'ityozwa ry'agateka ka muntu muri congo bikorerwa mu ntara zigeramiwe n'intambara harimo intara za ituri kivuye mu buraruko kivuye mu bumanuko na tanganyika
tukiri muri afurika ubufaransa burasaba ko inama ya onu yijejwe umutekano ku isi ikorana vuba bwangu kugira ngo yige ikibazo cy'ibyagirizwa libiya ko hakorerwa urudandazwa rw'abimukira b'abanyafurika mu bikorwa by'ubuja perezida emmanuel macron w'ubufaransa yavuze ko ama- amasanamu ya videwo yerekanywe na televiziyo cnn y'abanyamerika mu ndwi iheze ari ibintu bibabaje kandi atawo byihanganira yavuze ati ni ibyaha bihohotera kiremwamuntu macron yavuze, yabi- yavuze ibyo ahejeje kubonana n'umukuru arongoye ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika alpha conde yongeye ati ndizeye ko dushobora kurwanya abo bakora ubwo rudandazwa kandi ibihugu byose bikoreye hamwe nta kibuza ko ako kagwi katosambuka kandi kagahanwa televiziyo cnn yerekanye amasanamu ya videwo aho abirabure batwagwa mu gihugu cya Libya bakagurishwa mu bikorwa by'ubuja umwe yagu- umwe yagurishwa amadolari ashika ku majana ane y'amanyamerika
muhandanya kumviriza amakuru yo hirya no hino kuri radiyo ijwi ry'amerika muri afghanistan umwiyahuzi yaraturikije bombe yica abantu umunani uno munsi wa kane mu buseruko bwa afghanistan akomeretsa abandi cumi na batandatu abategetsi bavuga ko icyo gitero cyabereye ku mugwa mukuru w'intara ya nangara hanze y'inyubakwa y'uwahoze ayoboye igipolisi muri iyo ntara umuvugizi wa leta eh, y'intara ya nangara ataula kogyani yatangaje eh, ko abahitanywe n'ubwo bwicanyi hamwe n'abakomeretse muri icyo gitero rero barabashigikiye umukuru w'igipolisi mu ntara ya Nangara basaba ko asubizwa mu mabanga yiwe ntawiyitiriye buno nyine icyo gitero cya bombe igitero cy'uno munsi wa kane cyabaye amasaha make nyuma y'uko umuvugizi w'igipolisi mu ntara ya Nangara Ataula Kogyani yemeje ko abagwanyi ba leta ya Kisilamu baciye imitwe abandi bagwanyi b'uwo mugwi cumi na batanu mu gice cya Achin mu ntara ya Nangara Kogiani avuga ko vyatewe no kutumvikana hagati y'abagwanyi ba leta ya Kiislamu ubwabo
makuru iradijwi ry'amerika avugwa hirya no hino ku isi arabandanya tuje hano muri leta zunze ubumwe za amerika mu rubanza rwa thanksgiving kuri uno munsi wa kane muri amerika umunsi mukuru wahariwe gushima perezida wa amerika donald trump yashimiye abasirikare ba amerika n'ibikorwa barangura Trump yavuze ahanini ku byo abona nk'umukuru w'igihugu yakoze mu gufasha kugira abasirikare bashobore kurangura ibikorwa byabo mu ijambo yashikirije abasirikare ba Amerika bari mu mihingo yose y'isi abicishije mu buhinga bwa videwo Trump yavuze ati ndi n'iteka ryo kuganira namwe no gushobora gushima Imana ku mugisha wo kuba igihugu gifise ubwigenge hamwe no kuba gifise abasirikare b'intwari nk'amwe bagwanira kandi bakingira ubwo bwigenge aho yari ari mu karuhuko muri leta ya Floride Trump yongeye arashima ibikorwa bya gisirikare biriko birarangurwa muri Iraq no muri Afghanistan
abategetsi b'igisirikare cy'igihugu cya Iraq batangaza ko inteko za leta zatanguye uno munsi wa kane ibikorwa vya gisirikare bigenewe gutuza abagwanyi ba nyuma ba leta ya Kiislamu mu birindiro barimwo mu gice eh, c'ubugaragwa kiri hafi y'urubibe n'igihugu ca Syria mu itangazo igisirikare cyatangaje ko inteko za leta n'abagwanyi b'abashita bagize uruhara mu gikorwa ca gisirikare co gutuza abagwanyi ba leta ya Kiislamu binyegeje mu gice mu gice kitari gito cegereye urubibe na Syria itororokanizo ry'amakuru ry'abongereza Reuters ryasubiyemwo umusirikare mukuru w'intwazangabo umukoloneli Salah Karem avuga ko ico bashaka gushika ko ari ukubuza ko abagwanyi basigaye ba leta ya Kiislamu bazimangana mu karere k'ubugaragwa kegereye urubibe na Siriya kugira bagakoreshe mu bitero vyo muri kazoza umushikiranganji wa mbere w'igihugu ca Iraq Haider al-Abadi yatangaje ku munsi wa kabiri ko abagwanyi ba leta ya Kiislamu batsinzwe ku rugamba yamara ko azotangaza intsinzi burundu inyuma y'uko batujijwe mu karere k'ubugaragwa kegereye Siriya inteko z'igihugu ca Iraq zafashe igisagara ca nyuma cari mu minwe ya leta ya Kiislamu mu ndwi iheze radiyo yacu ibandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo iminsi yose kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu no ku ijwi ry'amerika fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu burundi ni kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mushobora kandi no kudushikira mukoresheje aderesi yacu ya email mukatwandikira ni radiyo yacu arobaze gmail akaburungu com kuri facebook no kuri twitter aderesi yacu ni voa radiyo yacu site yacu ya internet aho mushobora kuronka amakuru n'ibiganiro ni wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com ubu naho ni umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu rwanda leta y'u rwanda yatangaje ko yiteguriye kwakira bamwe mu banyafurika bafatwa mu bikorwa by'ubuja mu gihugu cya libiya ibi bije nyuma y'amasanamu yerekanye abanyafurika bariko baragurishwa inkuru ibandanya kuvugwa mu makungu muri afurika mbere n'abanyarwanda muri rusange babandanya kuyigaruka ko cyane mu buryo bwo kwandikirana muri iyi minsi ibindi kuri iyi nkuru twumvirize mugenzi wacu asumta kaboyi mu rwanda mu itangazo rya raya risohowe na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u rwanda akaba n'umuvugizi wa guverinoma madamu louise mushikiwabo yavuze ko leta y'u rwanda kimwe n'abaturage b'u rwanda bababajwe cyane n'amakuru yemeza ko abanyafurika bacuruzwa bucakara mu gihugu cya libiya iri tangazo rivuga ko amateka y'akarengane benshi mu banyarwanda banyuzemo ahatira u rwanda kugira icyo rukora mu rwego rwo kugoboka abari mu kaga minisitiri mushikiwabo avuga ko u rwanda n'abanyarwanda bifatanije n'abavandimwe babo b'abanyafurika bafashwe bugwate mu gihugu cya libiya minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u rwanda louise mushikiwabo mu kiganiro yahaye ikinyamakuru kimwe cyandikwa hano mu rwanda yavuze ko u rwanda n'umuryango wa afurika yunze ubumwe bari mu biganiro biganisha ku kwakira abimukira bagera ku bihumbi mirongo itatu nk'igice kimwe cy'ibihumbi biri muri libiya igihugu bari guhuriramo n'akaga ko gucuruzwa nk'abacakara mu kiganiro yahaye icyo gitangazamakuru minisitiri mushikiwabo yavuze ko nubwo u rwanda rudafite ubutunzi buhambaye rwiyemeje gutanga ubufasha mu gusubiza iwabo abimukira babyifuza no kwakira abadashaka gusubirayo u rwanda ngo ntirwiteguye gufata abimukira ibihumbi mirongo ine bose bari muri libiya ariko ngo ruzatanga umusanzu ushoboka minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u rwanda yabwiye icyo gitangazamakuru ko u rwanda na komisiyo y'umuryango wa afurika yunze ubumwe bemeranije ku kwakira ibihumbi mirongo itatu nubwo umubare ushobora guhinduka bitewe n'izindi ngingo zizarebwaho mu gihe kiri imbere kugeza ubu minisiteri ishinzwe ibiza mu rwanda n'impunzi ivuga ko itaragezwaho iki kibazo ndetse ko bo basanzwe bakira impunzi ikibazo nk'iki ari ubwa mbere baba bakibonye bwana olivier banantoine umunyamabanga uhoraho muri iyi minisiteri yabibwiye radiyo ijwi rya amerika kuzura ntabwo twafata nk'impunzi zije zihungiye mu rwanda ni abantu bagize ibibazo bakaba baje mu rwanda bakagira uburyo bafashwa ntabwo dushobora gushyira inkambi yabo ntabwo mujya muhura n'iki kibazo nk'iki ubwo wenda tukabanza kumenya niba bazana bamaze kuza niho ubwo tukamenya ariko ntabwo no kugeza uyu munsi ntabwo mpamya yuko twavuze ko hari abagiye kuza naho ko bazaza bari bakiri muri negosiyesheni bashobora kutaboneka uburyo bwo kugira ngo baze ntibaze ariko baramutse baje ni uko hari ikiba cyumvikana none n'impande zose z'uburyo bazafatwa utu twaba twabimenye ibyo birareba ziriya zo muri libiya kimwe na bariya bandi bashobora kuzaturuka muri israheli byose ni ibintu mwebwe mutaramenya ngo mwabifata gute twe muri minisiteri y'impunzi ntabwo turabimenya mu by'ukuri kandi nk'iyi ni ubwa mbere yari ibaye kandi iramutse ibaye bakaza ni uko haba hashyizweho framework y'ibyo bazamo ubwo iyo framework tukaba twayimenyeshejwe tukayikurikiza ikibazo cy'abimukira bo muri libiya kije gikurikira ikimaze iminsi kivugwa cy'abimukira b'abanyafurika bagana mu gihugu cya israheli iki gihugu cyatangiye kugirana ibiganiro na leta y'u rwanda ku buryo izi mpunzi zakurwa muri israheli zikaba zakwakirwa na leta y'u rwanda mu ntangiriro z'iki cyumweru byatangajwe ko inama y'abaminisitiri muri israheli yemeje kohereza mu rwanda abimukira ifite baturutse muri sudani na eritreya leta ikazajya ihabwa amadolari ibihumbi bitanu ni ukuvuga akabakaba hafi miliyoni eshanu ku mwimukira yakiriye uwemeye kugenda ku neza agahabwa ibihumbi bitatu magana atanu by'amadolari ni ukuvuga agera kuri miliyoni eshatu mu mafaranga y'u rwanda mushikiwabo nabyo yabivuzeho mu kiganiro yahaye iki gitangazamakuru cyo mu rwanda aho yavuze ko batangiye kugirana ibiganiro na israheli kwakira bamwe mu bimukira n'abasaba ubuhungiro baturuka muri iki gice cy'afurika bifuza kuza mu rwanda minisitiri agira ati niba bifuza kuza hano twe ntacyo bidutwaye uko byakorwa n'uko bazabaho bageze hano nibyo bitaremezwa kugeza ubu ibyo biganiro ngo biranareba n'uruhare israheli yazagira mu mibereho y'izo mpunzi harimo kubashakiraho kuba n'ibindi bijyanye n'imibereho yabo minisitiri mushikiwabo yakomeje agira ati ndatekereza ko icyo dushaka hano ni uko buri mwimukira uzaza hano agira ibyangombwa by'ibanze nk'aho gutura kugira ngo azabashe kuguma mu gihugu igihe kirekire akabasha kubona akazi cyangwa se agatangiza umurimo umubyarira inyungu duteganya ko buri muntu wese uzaza azaba afite aho atura ntabwo duteganya ko abantu bazaza bakaguma mu nkambi duteganya kubashyira mu buzima busanzwe abimukira bashobora kuzava mu gihugu cya israel bagatuzwa mu rwanda ngo baragera ku bihumbi icumi mushikiwabo yakomeje agira ati ntabwo mfite imibare neza ariko ngendeye ku biganiro biheruka twagiranye na israel ni uko bazaba bagera ku bihumbi icumi cyangwa barengaho gato kandi twumva ko ibyo ntacyo bidutwaye inkuru y'igurishwa ry'abirabura yamenyekanye mu byumweru bibiri bishize ubwo televiziyo y'abanyamerika cnn yagaragazaga amashusho y'abanyafurika bakomoka mu bihugu byo munsi y'ubutayu bwa sahara barimo kugurishwa ku isoko ry'abacakara mu gihugu cya libiya asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali urakoze yasomta kuri iyo nkuru mu burundi naho abigisha barenga amajana atatu nibo bakenewe mu ntara ya bubanza kugira abanyeshuri bose bo mu mashuri shingiro baronke ababaha ibyigwa ibyo bivugwa na buramatari w'iyo ntara umutegetsi yemeza ko babaye barikora ku bakorera bushake agasaba leta y'u Burundi ibicishije ku bushikiranganji bujejwe indero n'inyigisho gutanga akazi kubigisha ni inkuru yakurikiranywe n'umumenyeshamakuru wacu Evariste Nzikobanyanga intara ya bubanza ni imwe mu ntara zifise ubukene bw'abigisha mu mashuri nshingiro buramatari w'iyo ntara yemeza ko abajejwe intwaro n'indero batarindiriye ko abanyeshure birigwa ataco bahaye amaboko tarsise niyo ngabo avuga ko bafashe iya mbere mu gushira ku kivi abakorerabushake kuko vyibonekeje ko abigisha bakenewe ari umurengera ico kibazo tumaze iminsi tukizi kandi tugikurikirana ni naho twatumye ba musitanteri kutwegeraniriza ibiharuro vy'abakorerabushake bari mu makomine yabo uno munsi rero babiduhaye vy'ukuri twasanze ari ibiharuro novuga ntibiri hejuru cane ku buryo twasanze bashika amajana atatu na cumi n'umunani mu makomine yose abo bakorerabushake bafise agashiro kabute bahabwa buri kwezi canke buri mezi abiri kuri buri munyeshure ivyo vyafunditswe mu manama y'abagize amakomite nshingwashure n'abajeje intwaro mu minsi iheze sindatunga daniyeli arongoye umutumba wa masha wa komine mpanda yabwijwe rya amerika ko ubukene buriko buratuma uwo mugambi ucumbagira abavyeyi barakoranye komite y'abavyeyi n'abavyeyi bakoranye bahuje yuko umuvyeyi wese yotanga amajana atanu kugira ngo abigisha b'abakorerabushake bakora igikorwa haboneka agasabune babaha kandi kimaze gushingwa abavyeyi bamwe barabikoze barayatanga abandi nabo bakavuga ko bari mu bukene ugasanga abakorerabushake turaronsera agasabune kabo ku kwezi kumwe canke abiri ukundi bakabura baragera ahantu babona rero ko batobandanya bakora kubera ko babona ako gasabune kataboneka neza n'abigisha bararaba ati tugumye tubakoresha bataronka ako gasabune kabo byohava bibazanira ingorane babanza bararindira agashirukabute kabo bakorerabushake karatandukanye bivana n'ishure ku ishure shingiro rya gako muri komine nyene ya mpanda hashinzwe amafaranga igihumbi n'amajana atatu y'amarundi kuri buri munyeshure ndereyimana mediatrice arongoye komite nshingwashure ku ishure shingiro rya gako avuga ko intererano zisabwa abavyeyi b'abanyeshure zituma abana baheba amashure twebwe ukuntu bimeze abakutsa kivi dufise umwana wese atanga amafaranga igihumbi n'amajana atatu kuvuga ku mwaka ca tugwiza ukaca wumva y'umwana wese azoshobora gutanga nitwe tubihembera n'abakutsa kivi biratuma abana benshi baheba ishuri iyo bariko bariga nka diregiteri muyobozi ariko arishyuza umwarimu uhageze gahembwe usanga hariho umwana aca yigumira iyo muhira kubera ko umuvyeyi we atayarose ngo aza yitwajije bamwe mu bavyeyi barereye kuri iryo shure shingiro rya gako basaba leta kubaronsa abigisha bukuru misheri wo ku mutumba gako wa kabiri abona ko kubasaba amafaranga yo guha abakorerabushake biza bisongera isibe ubukene bubugarije muri kino gihe uburabye hagati mu gihugu n'abantu b'abanyagihugu bakenye cyane amafaranga rero ukora bavuga ngo ufise nk'abana batatu canke batanu bakaca bagutumira rimwe mu kwezi amafaranga n'ivyo ushoboye kubarondera kugira ngo bafungure uca usanga atavyo uronka henshi banka kwiga kubera izo mvo z'amafaranga twasaba leta rero ko yodufasha bakabigisha nk'uko bavuze ko babigisha ku buntu bakabigisha ku buntu ico nico dusaba buramatari w'intara ya bubanza anarongoye umurwi ujejwe indero muri iyo ntara aratahura ubukene abarongoye barimwo asigura ko utwo twigoro dusabwa abavyeyi ari mfatakibanza co kimwe n'abatwara tarsise niyo ngabo nabo nyene asaba leta y'u Burundi gutanga akazi mu ntumbero yo gutorera umuti ubwo bukene bw'abigisha ariko twe turasaba vyo kuri ubushikiranganje hariho abarimu benshi bavuye ku kazi urabakukurutse urabitavye imana urabagiye mu bundi buzi urabagiye mu bihugu vyo hanze abo bantu basi badukundire babasubirize kugira ngo abo bakorerabushake bashobore kugabanuka ni naho vy'ukuri n'indero yogarukana akanovera kuri ubwo bukene bw'abigisha buvugwa mu gihugu ubujejwe umurwi wo gukwiragiza abigisha aho batari aratanga ihumure n'aho adatanga ibitigiri victor ndabaniwe aremeza ko leta ibicishije ku bushikiranganji bw'indero n'inyigisho igiye gutanga akazi ku bigisha mu minsi iri imbere by'ukuri biraboneka neza ko ari amashuri nubwo twakwiragiza abigisha atashoboye gushikirwa kandi niyo rero ubu afise amahirwe yo guca aronka abigisha bashasha mu bo twiteze leta igiye kuzotanga ku bushikiranganji urabona ko itegeko rigena amafaranga azokoreshwa mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani kimirije kwirwa n'inama nshingamateka amatora dusumira aho harimo ibitigiri bikeya by'abigisha bazohabwa akazi ndetse hakaba harimo n'ababigisha bavuye mu kazi ku mvo zitandukanye bo muri iyi minsi batarasubirizwa abo rero hageze kubasubiriza abo bashasha hageze kubaha akazi bazoheza bace bagenda kuri ayo mashure atageze ashikirwa ngo aronke abigisha ba erodepowaye ivyo biruko mu gihe igice ca mbere c'umwaka w'ishure wa bibiri na cumi n'indwi ushira uwa bibiri na cumi n'umunani gisigaje iminsi mikeyi kugira kirangire ni mu gihe hari amashure yo mu ntara zitandukanye kuko amakuru ava mu biro vy'indero muri izo ntara bivuga at- atamwigisha n'umwe afise kiretse abayobozi bonyene mu ntara bubanza evariste nziko banyanka ijwi rya amerika urakoze cyane evariste nziko banyanka tuve mu burundi tuje muri tanzania impunzi z'abarundi ziri mu makambi y'impunzi muri tanzania zisaba abanyepolitike bazoja mu biganiro iyarusha gushyira imbere inyungu z'igihugu kugira haboneke amahoro maze basubire gutahuka mu gihugu cyabo ibindi kuri iyi nkuru twumvirize umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika pierre claver niyo nkuru zimwe mu mpunzi z'abarundi zavuganye n'ijwi rya amerika zifuza ko ibiganiro bizotangura ku munsi wa mbere w'indwiza bizovamwo urukiza rutuma bava mu buhungiro uwo mupfasoni ari mu ikambi ya nduta twebwe icyo twabasaba bashobora gusaba umutekano mu burundi kubera nubwo turi mu ikambi tubashishikara kumva abantu bitwa abaserubusa mu burundi Eh, amahoro n'umutekano nibyo twari dukeneye nyine kugira ngo dutahe mu gihugu iwacu ubuzima bwo mu nkambi buratorohije n'inkubu onye ni hatari ni hatari gerageza kuduhigira amahoro tugataha mugabo rero bakaraba bagakemura icyatumye abantu bava mu gihugu yuko batosubirayo basanga kikiri twebwe twabishaka nyine kuza kubaka igihugu gitekanye kirimo amahoro tujya tukaryama ata bintu tuza turumva ngo aba babishe ngo bajya bafashwe mugenzi we ari mu ikambi ya nyarugusu ahamagarira umuhuza benjamin mukapa kutagira uwo yibagira gutumira mu begwa n'amatati bose abanyepolitike bose bajya begwa n'akahe kibazo c'uburundi bose aba- abashoboka bose kabisa bicara na leta y'uburundi bayaga ata n'umwe avuyemwo kugira hataboneka wa wundi avuga ngo ivyo ivyo vyabaye utwe nico vyemera oya mugabo hamwe byogatagarukaza wumva ngo aba baje ngo aba nabo ntibaje wumva nkaho ibiganiro ngaho nta nico nta rukiza runini tuba tuvyitezemwo ico twosaba ni uko abanyepolitike bose bahabwa utumire bakitaba kandi na leta y'ubujumbura nayo nyene abigwa n'icyo kibazo bisaba ko ba- ko baboneka kugira ngo ikibazo gitererwe umunsi nabo nyene baboneke ivyo vyonyene gusa ahanini Eh, niyo mpamvu abanyepolitiki batashe twe twese turi mu makambi turi imbere y'iki bagiye batashe kuko nibo ni- ni nkuru nka tisho ryacu badusumbye kuri no kubona tubonye ati barataza natwe basize baritashe amahoro aboneke hanyuma amadetaye basi twende kubaka igihugu ntatandukanye cyane n'uwo mugabo gusa wewe yongera ko ko abazo kwitabira ivyo biganiro buganira no ku itunganywa ry'amatora kugira ngo ayo matora ntaje aratuma haduka impari zituma haba impunzi kuri we umwizero si mwinshi twebwe ikintu bajya tubasaba mu bisanzwe urabona basi ntibaganire ku buryo eh, bitosubira kuba nko kurya nk'ubu ano matora bimeze muri demire veni bizoba ari ibintu bimeze neza ku buryo atangorane n'imwe zizoba zihari Eh, urumva rero nicyo gituma tuzataha kinini ushobora kubyitega muri banki kuko batemetse reka dutumire bajya banaka baserukiye banaka kujya kuntu umenga ni nk'ikintu kinyegeje urabona ko baduhigera batumira abantu ngo sinarede nyine bayideme ko urutoke sinarede barayitumiye deni rero ko aho hose kuba ari kugira ntihagire ikiva nk'uko uwo ari inzuzi udatumiwe ku rwego rwa sinarede gusa baba barimo bivanye n'ukuntu bagiye batumira ku nzego zitandukanye mugabo urumva kubera atavuga rijya dina ngo baridome ko rize amenga niwe asaba umuhuza ko hamwe bikunze ko n'abaserukira impunzi botumigwa kuko nabo bari mu bahuye n'ingaruka mbi zivuye ku njyane za politike zadutse kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu burya hariho n'abandi mu mpunzi mugo bari bakwiye kuza bakavuga ivyiyumviro vyabo ati kuko ntibaserukiye ku mpande zose mu bishambi Eh, bagabo ahubwo nibo usanga bafise n'ivyiyumviro kuko mu bisanzwe nkatwe sibiki tuba turondera tuca tubereka eh, eh, igishoboka gikwiye kuja imbere gusumba abo urumva bo bavuga ati barashobora no kwihengekera ugasanga ko baravuga ngo tugabanuke tugabanuke tugabanuke mu rwego rwa tuvuga ibyo twe tuvuga amahoro muri rusange izo mpunzi zagize ico zishikiriza ni bamwe mu barenga ibihumbi amajana ane na cumi bahunze igihugu nk'uko vyerekanwa n'ibiharuro vy'ishirahamwe mpuzamakungu HCR ribitaho ku munsi wa mbere itariki mirongo ibiri n'indwi uku kwezi niho hazotangura ivyo biganiro bigira kane bizorangira ku itariki umunani z'ukwezi kw'icumi na kabiri umuhuza benjamin mukapa yatangaje mu butumire bwiwe ko abwirizwa gufatwa ingingo zizotuma indyane za politike zirangira naho biri uko hari bamwe mu batavuga rumwe na leta hamwe n'amashami yigenga bagifise akangonongono ku vyerekeye ubutumire bwatanzwe mbere bamwe bakavuga ko batazovyitaba pierre clave niyo nkuru yarusha ku bwijwi rya amerika urakoze pierre claver kuri iyo nkuru ejo ku wa gatanu niho bitekanijwe ko emerson mnangagwa yahoze ari kigega cya perezida mu gihugu cya zimbabwe azorahirira kuyobora icyo gihugu mu gihe cy'imfatakibanza ni nyuma y'aho perezida robert mugabe afatiye ingingo yo gutanga imihoho mu mabanga y'umukuru w'igihugu nyuma y'imyaka mirongo itatu n'indwi ari ku butegetsi mbere mu karere mbere mu karere ka afurika bavuga iki ku gutanga imihoho kwa perezida mugabe afite imyaka mirongo icyenda n'itatu ni mu byiyumviro by'abantu batandukanye e, twegeranirijwe n'umumenyeshamakuru wacu eric bagiriwe ubusa ari kigali mu rwanda fote yakoze yagumye ku butegetsi birengaho ko n'abaturage bamwanze nawe akanga kuvaho kuri njye rero ntabwo no demokarasi politike ni iy'abaturage rero kuba umutegetsi nkuriya amazeho imyaka nk'ingana kuriya aba east africans cyangwa abayobozi bo muri east africa bagakwiye nabo kubyigiraho igihe umuturage avuze ndashaka iki wumva gishoboka kandi ari n'igikwiye ukakimuha mugabe mu by'ukuri arashaje kandi ayoboye igihe kirekire hari abandi rero bafite ubushobozi nabo bwo kuba bayobora kiriya gihugu niyo mpamvu rero kwegura kwe bitanatungurana urabona ngo ayoboye imyaka mirongo itatu n'irindwi ngewe urumva maze imyaka mirongo ine n'itatu ubwo urumva mu by'ukuri yagiye ku butegetsi ndi uruhinja umuntu rero wagiye ku butegetsi umuntu ari uruhinja ubu nanjye nkaba ndi umuntu w'umugabo mu by'ukuri igihe kiba kigeze kugira ngo nawe abise n'abandi nabo bagira icyo bakora ku gihugu hari n'abandi bayobozi ba afurika ubona ko bamazeho igihe kinini cyane abo nabo baramutse batekereje mu cyamuga bentekereza ko byaba byiza impinduramatwara ikabaho hakajyaho n'abandi nabo bakayobora igihugu niba ari politike politike ihari kugira ngo ifashe abaturage mu gihe umuturage agusabye ikintu ugomba kugikora bitewe n'inyungu nziza atari mbi kugira ngo bizamugire ingaruka nziza ikintu akarere kacu kamwigiraho ni ukuvuga ngo niba hari igihe runaka manda y'umuperezida agomba kumara ku butegetsi birakwiriye ko ayimara ariko akareka n'abandi bakayobora kuko buriya twigira ku bantu batandukanye kandi mu buryo butandukanye so umuperezida umwe acyuye manda ye akareka n'undi akayobora yakwigira kuri wa wundi bigafasha n'abaturage kutinubira ubuyobozi buriho cyangwa se ngo baburambire ku ruhande rwanjye icyo navuga kingaragara ni uko ikintu cyitwa demokarasi kiracyari ikibazo muri zimbabwe ni ukuvuga iki umuntu amaze imyaka mirongo icyenda n'irindwi ariko n'ubundi ntabwo yari agishaka kuva ku butegetsi turebye uburyo yavuyeho ni ukuvuga n'imbaraga zitabajwe ni nko guhatirizwa kuva ku buryo ku ruhande rwe atifuzaga kuva ku butegetsi n'undi yifuzaga gukomeza demokarasi yo kugeza ubu ngubu icyo bingaragariza ni uko demokarasi ikiri ku rwego rwo hasi muri zimbabwe turebye muri afurika muri rusange urebye neza wasanga henshi ari gutyo bigenda hari ibihugu bagenda bafata nk'icyitegererezo za Tanzania bavuga bati Tanzania umwe avaho undi akajya ariko mu by'ukuri hari ugasanga n'ubundi ni ishyaka rimwe rikiyoboye imyaka myinshi no muri Zimbabwe tuhagarutse urebye Zimbabwe baravuga bati Mugabe avuyeho yega ariko n'ubundi ZANU PF iracyayoboye igihugu kuko nurama na Emerson ntekereza ko wari uwa ZANU PF ni kuvuga demokarasi ubona ko abantu ntibashaka kurekura ubutegetsi ku buryo bworoshye muri rusange
mbere gusoza reka dusubire tuwibutse iyo nkuru z'amakuru twabashikirije yego twababwiye ko robert mugabe yahoze ari umukuru w'igihugu cya zimbabwe kumwe n'umutambukanyi wiwe grace mugabe bemerewe kutazokurikiranwa n'amategeko ni ukuvuga bahawe iminite ishyirahamwe mpuzamakungu onu ryemeje uno munsi wa kane ko ribabajwe no gusubira kwiyongera kw'icyozwa ry'agateka ka muntu rikorerwa muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo tugarutse kandi muri, muri zimbabwe murantunga mu rubanza umukuru w'igihugu mushasha murantunga emerson mnangagwa azorahira ejo ku munsi wa gatanu yemereye abanyagihugu ko azobazanira ubumwe n'amajyambere umwiyahuzi yaturukije bombe yica abantu umunani n'umunsi wa kane mu buseruko bwa afghanistan akomeretsa abandi cumi na batandatu inshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro twari tubafitiye ku iyi saha niho bigarukiye dushimiye enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ibyuma hamwe na fatu arimaskarara yadufashije gushyira hamwe ibi biganiro amakuru mwashyikirijwe na fide niyo ngabo na oriyani itanga ishaka nanjye ndabashimiye ndabifuriza umugoroba mwiza nifuriza n'abanyame- n'abarundi b'abanyamerika hano muri amerika thanksgiving nziza mugire umugoroba mwiza mwese